Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera qindeessee isiniif dhiyeessu ani tigisti gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti dargaggoota hooggantoota siyaasaa ta'anan dubbise. Mormii Oromiyaa bara 2014 jalqabee amma bara 2018 ture keessa gaafileen dargaggoota Oromoo biraa ka'aa turan deebii argachaa jiran moo hin jiran. Haalli siyaasaa. Nageenyaa hojii dhabiinsi akkasumas dhimmoota wal fakkaatan dargaggoota irratti dhiibbaa uumanii fi jiruuf jireenya dargaggoota raallatan irratti hojiin hojjetamaa jiru maali warran hojjetamneefoo falli maal ta'uu mala an jedhu irratti xiyyeeffannaa keessumoonni kiyya lamaa paartii badhaadhinaa irraa.
Bugaayyoo Daggafaan jedhamaa yuunivarsiitii Finfinneetti barataa PHD'ti akkasumallee Piroofeesara Gargaaraadhaa sadarkaa barnootaanis paartii badhaadhinaa keessatti. Ga'ee guddaa jechuudha ga'ee olii gad deemanii ijoollees leenjisuu dhimma paartii irratti bakka bu'ee miidiyaa irratti dubbachuu filamaa paartii badhaadhinaa jechuu hin danda'ama jechuudha amma nama aanaa tokko bakka bu'ee filame waan ta'eef mana maree bakka bu'oota uummataa.
Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa immoo obbo Gurmeessaa Ayyaanoo.
Miseensa koree giddugaleessaatti hirmaaddee miseensa koree giddugaleessaa keessa gara miseensa koree jiraawwachiistu. Itti dabalataanis liigii dargaggootaa hundeessinee humna dargaggootaa qindaa'uu qaba waan jedhurraa bara kuma lamaaf ja'a keessatti kana liigii dargaggootaa ta'e filatamee jechuudha. Amma koree hojii raawwachiistutti deemuu danda'e dhumarratti bara kuma lamaaf kudha shan dorgommii waliigala biyyattii bara kuma lamaaf kudha shan deemsifame sana miseensa mana maree kaadhimamaa ta'ee dorgommiitti hirmaaddee dorgommicha sagalee keenya saamanii anis isa booda bara kuma lamaaf saddeet gaafa. Muddee guyyaa kudha lamaa gara mana hidhaatti deeme hanga bara kuma lamaa fi kudha saddeeti mana hidhaan ture jechuudha.
Mee bara kuma lamaaf kudha saddeeti as waan jiru bakka filannoo doongahin jechuu kiyya maalii fi paartiin keessan filannoo keessatti waan hin hirmaanneef san dura waan jiru hojii hojjetamaa ture akkamitti ibsita gaafiin dargaggoonni kaasaa turan deebi'eera.
Cunqursaan yookiin gidiraan walirratti baay'achuurraa kan ka'e. Gaaffiin kun baay'ee ukkaanfamuu waan dadhabeef bara kuma lamaa fi kudha saddeet akka mana hidhaatii baanu ta'e jechuudha. Gaaffiin Oromoo kanaan wal qabatee egaa tarii yeroo sanatti wantoonni gurguddaa siyaasa Oromoo keessatti uumaman wantoonni sanaan dura siyaasa Oromoo keessatti turre wantoonni gurguddaan ta'aniif tokko wal dhageettiin Oromoo daangaadhaa hanga daangaatti uumameera. Sirni yeroo sanatti uummata Oromoo ukkaamsee qabe baachuu waan dadhabeef. Gara riiform of gochuutti tarkaanfate. Haa ta'uutii garuu sirni ofaaressee Oromoo mana hidhaatii baasuu akka injifannoo guddaatti kan lakkaa'u. Oromoon kan hidhameef gaaffii bu'uuraa qabaayi malee yakka biraa yakka addaa godheetii miti. Kan ajandaa guddaa ta'ee deebi'uu qabaatu gaaffii Oromoon itti hidhamaa ture, gaaffii Oromoon itti ajjeefamaa ture, gaaffii Oromoon itti dararamaa ture sun bu'uura ajandaa ta'uutu irra jiraata ture. Kanarratti erga mana hidhaatii baanee yaalii gurguddaa taasisneerra. Yaalii nuti taasisne keessaa inni tokko hidhamtoonni siyaasaa gaaffiin hidhamtoonni siyaasaa ittiin hidhaman sun deebii argachuu qaba. Tokkoffaa afaan Oromoo wal qabatee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'utu irra jiraata. Uummanni kun uummata bal'aadhaa biyya kana keessatti iddoo guddaa qaba. Uummata iddoo guddaa qabu kun afaan isaatiin tajaajila barbaadu argachuutu irra jiraata isa jedhu sana gaaffii Oromooti deebii akka argatuuf gaaffiin keenya cimsinee itti fuune. Faa magaalaa Finfinnee fi naannoo ishiitiin wal qabatee Oromoon abbaan biyyummaa isaa asirratti mirkanaa'uu danda'u irra jiraata. Gaaffii jedhutu cimsinee itti fufne sadaffaa irratti gamtaa paartilee siyaasaa Oromoo dhaabbilee ofaaressinee jedhan dabalatee humna Oromoo jabeessuu danda'u nurra jiraata sadhu sana kallattii garaagaraatiin irratti hojjechaa turre haa ta'uuti dhumarratti. Gaaddisa siyaasa Oromoo kan jedhu hundeessine gaaddisnichi uumamee garaagarummaa ji'a lama hin caalleen akka paartii Faareesitti paartiin maqaa Oromoo dhaatu diigame paartii biyyaalessaa bilisiginnaan hundaa'e gaaddisnis achumatti dhaabate jechuudha. Namni hidhaaf saaxilamee nuti illee filannoo keessatti akka hin hirmaanneef filannoo keessatti hirmaachuu kan dadhabne miseensonni keenya baay'een isaanii mana hidhaatti nammaniiru abdii dhabuu keenya irraa kan ka'e filannoo sanarraa akka hin hirmaanne of taasifne jechuudha.
Gara paartii badhaadhinaarra immoo obbo Buzaayyoon dhimmoota amma obbo Gurmeessan kaasan kanaaf waan jedhan qaban.
Hundumtuu paartiin Oromoo walitti dhufee tokkummaan Oromoo jabaachuu qaba jennee hunduma namaatu olii gad deemaa ture. Anis akka nama tokkootti dhugaadha. Waltajjii hedduu irratti hirmaadha jechuudha. Dhimma biyya kana irratti Oromoon bakka isaaf malu argachuu qaba yaada jedhu irraa kaaneetu. Paartiileen siyaasaas immoo waggoota hedduudhaaf qabsaa'aa turaniiru. Paartiileen siyaasaa mormitootaas jechuudha. Haa ta'u garuu adeemsa ce'umsaa kana keessatti immoo mootummaa waliin waliigaluu dadhabuu takka maal gaaddisaa takka gamtaa federaalistii Oromoo maal maal otoo jedhanii isaanumtuu immoo otoo waliin galiin filannoo keessaas of baasan jechuudha. Garuu waan fayyadu biyya kana keessatti mariidhaa taa'anii tasgabbaa'anii karaa nagaatiin waa xumuruudha. Waa'ee gaaffii Oromoo ati kaafte gaaffiin Oromoo kaleessa ture jiraa har'as kan dhalatu jira fuuldurattis kan dhalatu jira jechuudha. Gaaffiin dhalataa bula malee waan tokko qofaa miti. Garuu yoo moone afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisna jenna osoo hin taane afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u beekna garuummoo akkamitti ta'a tokkoffaa imaammanni afaanii bahee jira. Biyyi kun afheddee ta'uu qaba waan jedhuun maltiilingaal ta'uu qaba waan jedhuun imaammanni afaanii biyya kanaa bahee jira. Lammaffaa Finfinnee keessaa immoo yoo fudhanne fakkeenyaaf sektarri tokko biiroon barnoota magaalaa Finfinnee afaan lamaan kennaa jira. Afaan lamaan barsiisaa jira. Hooggansi afaan lama ta'ee ramadamee jira. Heera mootummaa keessatti afaan afaanonni biyya kanaa hunduu walqixa ta'uu ni ka'a. Naannoleenis afaan hojii federaalaa afaan hojii naannoo isaanii ni murteeffatu jedha. Garuu afaan hojii mootummaa federaalaa immoo amaarinyaadha jedha. Kanaaf heerri kun fooyya'uu gaafataa jechuudha dhimmi afaanii kun. Kan maal jechuudha afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree, afaan Affaar, afaan Sumaalee, afaan hojii mootummaa federaalaati jedhama jechuudha. Amma kanafe waanuma waraqaatti jijjiiramudha jechuudha.
Karaa biraatiin rakkinoota yeroo ammaa Oromiyaa keessattis ta'e akka biyyaatti jiran hiikuudha. Furmaanni gaafi siyaasaa deebisuudha jedha. Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa hoogganaan liigii dargaggootaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo.
Kana furmaata ta'uu kan danda'u rakkoo siyaasaa kana furmaata siyaasaatu barbaada. Furmaanni siyaasaa akka Oromiyaatti ammatti barbaachisu tokkoffaa marii waliigalaa taasisuudhaan garaagarummaa paartilee Oromoo gidduu jiru dhiphisuudhaan wanta wajjin hojjetamuu danda'u wanta waliin raawwatamuu danda'u irratti waliigaluu danda'udha. Oromiyaa keessatti har'a dirree Oromiyaa dirree waraanaa taasisee Oromiyaa baay'isaa koomaandi poostiidhaan bulchaa jiru rakkoo aangooti. Rakkoon aangoo kun garuu dhiiga ijoollee Oromoo baay'ee dhugeera. Lubbuu ijoollee Oromoo baay'ee baaseera. Jaalala aangoo irraa kan hafe jaalala Oromummaatiif immoo dirree jiran hundatti gatteenyee mari'annee rakkoo Oromoo tokko tokkoon furuun ni danda'ama. Filannoon amma gaggeeffame kun dorgomaa malee waan gaggeeffameef nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u. Nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u taanaan immoo ijoolleen Oromoo akkuma kaleessaa ammas daangaa irratti daandii irratti du'uu, ajjeefamuu, hidhamuu, ari'atamuu itti deebitee jechuudha.
Dhaaba biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa immoo obbo Buzaayyoon rakkinni Oromiyaa keessaa bakka muraasa qofa jira jedhanii sunis yeroo isaa eeggatee akka hiikamaa deemu dubbatan.
Dhugaadha. Biyyi keessa jirru biyya jijjiirama siyaasaa keessa jirtudha. Jijjiiramni immoo amaluma isaatiin gufuu adda addaa qaba. Biyyi tokko laal TPLF waggoota hedduudhaaf biyya kana bulchee deemee irraa fonqolchamee neetwoorkii hedduu qaba. Hidhata tokko tokko qaba. Namoonni TPLF ni deebi'ee dhufa jedhanii abdatan illee jiru. Kanaaf maaltu ta'a? Gidduutti jechuudha. Jijjiirama kana keessatti namoonni hidhannoodhaan Oromoo bilisa baafna yaada jedhan qabaatan waan akkasii kun uumamanii bulee badanni kun yoo baay'ate muraasa booda waan badudha. Waan badu irratti haasa'uu caalaa waan Oromoo fayyadu waan Oromoo fuudhee achi butu aangoo Oromoon argate kana kan itichu marii taa'anii mari'achuu fi rakkina keessoo furachaa Itoophiyaa keessatti gaaffiin Oromoos gaaffiin saboota biroos akkamittiin milkaa'ee biyyi kun biyya nagaa taate itti fufti kan jedhu malee kan nu yaaddessu waan xixiqqoon ka'e keessaa inni yeroof malee waan itti fufu miti jechuudha gabaabadumatti.
Mariin kun hin xumuramne torban dhuftu adda bilisummaa Oromoo irraa dargaggoo dubbiseen keessummoota har'aarraayis waan hafe walitti qabee qindeessee sinitti deebi'a. ani Tigistii Gammeeti nagaan.